dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye Etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe
ndagushimiye cyane Etienne karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu munsi dusangira ijambo yacu ya none iribanda ku kibazo cy'imiyoborere mu rwanda ikigaragaramo uruhuri rw'ibibazo imiyoborere ishobora gufatwa nk'umusingi w'iterambere ry'igihugu n'abagituye iyo yagenze neza ku rundi ruhande ishobora no gusubiza inyuma iryo terambere igihe yaramuka itagenze neza imyaka ibaye myinshi mu rwanda humvikana ikibazo cy'imiyoborere aho abategetsi bamwe bihunze inshingano ubundi bagatanga serivisi zitanoze ku bo bashinzwe by'umwihariko dusangire ijambo yacu iribanda ku mbwirwaruhame y'umukuru w'u rwanda paul kagame aherutse kugeza ku bandi bategetsi mu mpera z'ukwa gatatu y'umwaka abo bategetsi barimo abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari basaga ibihumbi bibiri mu gihugu hose bari basoje ingando inkumba mu karere ka burera mu majyaruguru y'u rwanda aba bahawe izina rya rushingwangerero ijambo umukuru w'u rwanda yabagejejeho ahanini ryibanze ku kongera kwibutsa ko bagomba kwita ku nshingano zabo mu nyungu za rubanda si abayobora utugari ijambo rya bwana kagame ryari rigamije guha ubutumwa gusa ahubwo byumvikana ko ari abategetsi muri rusange kuko hari aho avuga ko hamwe muri za minisiteri abategetsi bakuru batumvikana bagakorana batavugana ngo basenyere umugozi umwe bikazagira ingaruka ku baturage muri iki kiganiro turabasubiriramo amwe mu magambo ya perezida kagame turumva kandi icyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda bavuga kuri iyi ngingo y'imiyoborere perezida kagame avuga ko idahwitse twumve n'abasesenguzi mu bya politiki uko babona iyi ngingo ntitwibagirwa na bamwe mu bagenewe ubwo butumwa ikaze mu kiganiro aha perezida kagame yumvikanishaga ko hari byinshi bidakwiye byagombye guhinduka ariko hari ikindi nkeka ntabwo nari nzi ko abanyarwanda ari uko duteye ubundi nari nzi ko abanyarwanda banga umugayo abanyarwanda ikintu mu rurimi rw'amahanga bita kuba sipayiniresi sipayiniresi mu kinyarwanda umuntu yabigira ati n'abantu bari aho batagira enesensi batagira n'umutima ushobora kwanga ikintu ngo uvuge ntabwo icyo gishoboka ndacyanze ibintu biri aho bihora bimeze nk'iki mbese icyondo biri aho bifobagana bitageramo akantu gakomeye wumva muri aho ubu icyo mbivugira hari ugutinya kubwira umuntu ko akora nabi kubera ko bifitemo inyungu ariko hari no gutinya kumubwira gusa kubera ko utinya ntiwabwira umuntu ntiwamureba mu maso ngo umubwire nicyo mvuga ni ikintu kiri aho gifobagana kiri aho abanyarwanda muri aho ni ibintu kuba ndi umwe muri mwebwe birambabaza kubaho utyo gusa uraho umukuru muto nta muntu uhangara ikibi ngo cyangwa ukora ikibi ngo bumubwire ati ntabwo ari byo koko ubu ni uko bimeze muri ibi biraho bitagira icyo byanga bitagira icyo bikunze kizima bikaba ibintu bijyana amazi akaza akagutembana akagutwara ukagendera hejuru ukarinda aho akuroha ukaba wanapfa ubu ni uko mumeze mwebwe mwebwe mwebwe mwese muri hano abayobozi guhera ku muto kugeza ku mukuru n'igihugu cyanyu ubu ni uko kimeze muri abantu wakwicara mu cyondo ntumenye ko ari n'icyondo ukavuga ngo ntakivamo ntakihagurukamo kikababara kikagira agahinda ukibera mu cyondo nuko mumeze imbona nkubone perezida kagame ntabura guhata ibibazo by'umusubirizo abategetsi baba batujuje inshingano aha hari hatahiwe madamu solange umutesi wayoboraga akarere ka kicukiro na bwana pudance rubingisa umuyobozi w'umujyi wa kigali ku ngingo y'imyubakire adiminisitireta w'akahe karere ni kicukiro ni eee umudamu ugomba kuba ari hano ari hehe aha nahoraga nifuza kukubona ngo nkubaze nawe uribuka ubwo naje muri kicukiro nari ndi kumwe n'aba prime minister nari ndi kumwe n'aba ministers n'abandi tukaza tukabona inzu ahantu ku muhanda iri aho imaze igihe bambitse ibintu bisa nk'iby'abantu b'abasazi bambara ndayibuka twari kumwe twari kumwe nyakubahwa Wa- minisitiri waraduherekeje nyakubahwa twari perezida kumwe wa repubulika.
ndabyibuka yego ndabyibuka nyakubahwa perezida wa repubulika
Eh, ibyo twasize tuvuze aho ngaho urabyibuka nabyo yego ndabyibuka hanyuma nyuma y'amezi nza kongera kuhanyura nsanga nta kintu na kimwe kigeze gikorwa nabyo urabizi ndabizi nyakubahwa his excellence aha ibyo rero ntabwo nigeze mbyumva ndongera mbwira prime minister mbwira n'abandi bashinzwe ngira ngo na minisitiri wa infrastructure nawe wari uhari wari uhari cyangwa wari utaraza wowe icyo gihe wowe uri mushya ariko nabyo ntacyo bivuze kuko uraza ugakomeza ibyo usanze bi- bigakomeza uko bimeze ntihagire igihinduka abari bahari abo ari bo bose najyanye Eh? meya meya w'umujyi wari uhari urabyibuka nawe hagashira amezi nkagaruka nkasanga ahubwo n'ibyo twumvikanye bigomba gukorwa byasubiye inyuma dushaka ko mubinsobanurira icyabaye bampere kuri wowe wowe uba wicaye ndaza kukubaza mbwira
mwakoze nyakubahwa perezida wa repubulika cya mbere na mbere tura- turasaba imbabazi kuko habayemo gutinda nta mbabazi nkeneye gusobanura we nsobanurira ibyo nakubajije
mukimara ku- kubitwereka twegereye uriya mu- nyiri uriya mutungo yitwa yanike dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cye byagize bite dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cye cyari cyararangiye duti a- ajya gusaba ikindi aho akiboneye uvuze ngo mwageze mute mwaramwegereye
twaramuhamagaye yavuga ibyo wavuze mbere
twaramuhamagaye Ba- baramwegereye bagiye barahendahenda Eh, ba- bagiye bomboka Ba- ba- baramwegera ehe.
twaramuhamagaye nyakubahwa perezida wa repubulika dusanga eh, hari- ha- yari yara- icyangombwa cye cyo kubaka cyararangiye ariko- mwamuhamagaye hashize igihe kingana iki maze kubibabwira Nta- ntabwo byibuka ndabyibuka mwadusuye ari ku cyumweru tumuhamagara ari ku wa mbere ariko dusanga icyangombwa cye cyararangiye nyuma y'iminsi mikeya icyangombwa icyangombwa cyararangiye cyararengeje igihe
Eh, ubwo ninjye wabafashije rero no kubimenya ko Icyo- nicyo iyo twasa- iyo- iyo ntaza ntabwo muba mwarabimenye nicyo twasabiye imbabazi nyakubahwa perezida wa repubulika ariko imbabazi ni izi kijya nta by'imbabazi byihorere Ndaku- ndashaka ku- kugera ku bikorwa Mwa- mwara- mwaramuhamagaye musanga icyangombwa cyararangiye Mhm, ubu icyo kibazo ni kimwe Tu- tumutegeka ko eh, a- a- a- akivuguruza akora extension arabikora eh, yahise akibona ntabwo byatinze nyuma rero ntabwo imirimo yahise isubukurwa nyakubahwa perezida wa repubulika nacyo twasabye wowe ubwe- wowe ubwe ikibazo cyawe ni iki ni ikihe wowe ufite nk'umuyobozi w'ikibazo cyawe ni iki ikibazo mfite ni uko ntabikurikiranye hakiri kare uba uba n'ahariya ariko gukorera urahaba kurikirana ibi- ibyabo n'ibyo umuntu ya- yaje akagufasha akabikwereka nabyo ntubikurikirane ibyanzinduye bikanzana nkaza no ku nkabikwereka turi kumwe n'abayobozi bandi bose navuze ugatinyuka ukagenda ukaryama ugasinzira gusa ukabyibagirwa ugatinyuka uga- uga- ugataha ukabyibagirwa ku kugeza igihe nzongera nkabibaza abantu bakongera bagasubirayo koko ugatinyuka wowe nyakubahwa Uka- perezida wa ukaba repubulika ukiri hariya ukiri n'umuyobozi turabasaba imbabazi nyakubahwa perezida wa repubulika imbabazi zimpaye zirampikize niba imbabazi usaba ndazivanamo iki ndazikoresha iki urazinsabye ndaziguhaye havuyemo iki haravamo iki Har- har- haravamo ko uhinduka ukaba umuntu muzima uzagira icyo ukora haravamo ko har- har- na- na- ndashaka ikivamo nakibuze ni iki imbabazi zo ni- nicyo- niko kazi twirirwamo ni imbabazi gusa uba hariya cyangwa uba hanze nawe nka- nka- bambwiye ko uriya nyirinzu aba hanze cyangwa yewe ntuyemo hariya nyakubahwa iki ntuye muri kicukiro nyakubahwa perezida wa repubulika wowe yego i- i- nyirinzu we
uriya mugabo uriya nyira- nawe n'umugabo nawe n'umugore ntabwo nyiri uriya ari- mutungo nawe ni haba aba muri kicukiro so mukibanira muri kicukiro gusa ntagire ikintu mukora n'iyo umuntu ya- ya- yaje akakibereka ntagire igikora icyo uhabereye ni iki se none nk'umuyobozi uhabereye iki ubu tubagezaho iki kiganiro Solange Umutesi wategekaga Kicukiro yahise yirukanwa mu kazi tumaze kumvira ijambo rya perezida Kagame twanabajije abo yaribwiraga bwana Usengimana Karisa ayobora akagari ka Bibungo mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi ni mu majyepfo y'u Rwanda nasigaranye ibintu bitatu bikomeye harimo ikijyanye n'igwingira ry'abana aho yatugaragarije ko bibabaje kubona igihugu gitanga ibishoboka byose kugira ngo abana bave mu mirire mibi mu igwingira ariko ntihagire igihinduka ndetse yatugaragarije n'ikibazo cy'abana bata ishuri atwereka n'uburemere gifite twebwe nka ba rushingwangerero cyangwa se abayobozi b'utugari twari duteraniye mu ntare arena twabonye ko bikomeye kandi twahise dufata ingamba zikomeye zo kurandura no guca burundu icyitwa abana bata ishuri n'imirire mibi aho yagarutse ku kintu kijyanye no kutavugisha ukuri kurebanaho yatugaragarije ko dukwiye gukora ibishoboka byose nubwo uwo twabwira twaba tuzi neza ko adakwiye kubyumva ariko tugomba kumubwira uruhare rwacu rukaba rurangiye ndetse yagarutse ku kintu kijyanye n'isuku aho dutuye aho dukorera mu giturage nacyo kikaba kiri mu bintu twimbirije imbere twashyize imbere nka ba rushingwangerero bari mu ntare arena twasohotse muri icyo kigo cyangwa se aho twari twateraniye twiyemeje kwimakaza isuku ndetse no kwigisha abaturage ibijyanye n'ururimi yabanenze ku kuba mutavugana muri rusange nk'abayobozi wabona ikosa nturivuge mwa kugira ngo ibintu bibashe kuba byakosoka nkababaza ubundi byapfiragahe Eh, urakoze ikibazo aho byapfiraga yatugaragarije cyangwa se natwe twasuzumye dusanga imikoranire itari myiza aho uba ukorana n'umukozi mugenzi wawe ntimuhane amakuru duhaye urugero rumwe rw'aho mushobora kuba mukora mu biro bimwe umwe akajya mu nama undi atabashije kujyamo aho kugira ngo aguhe amakuru mufatanye gukemura ikibazo cy'uwagiye mu nama bamubwiye yazongera kubibazwa akagaragaza ko icyo gihe atari ahari byagaragaye rero ko biteza ikibazo ndetse na gahunda yo gushyirwa mu bikorwa ntishoboke tukaba twarabonye ko bituma imidindire n'imitangire ya serivisi bigaragara ko biteza ikibazo tukaba twarahavuye dufashe ingamba ko abo dukorana mu mirimo yacu ya buri munsi nka ba rushingwangerero cyangwa se abayobozi b'utugari dukwiye kuvugana kuko byagaragaye ko kutavugana kudahana amakuru bituma rimwe na rimwe akazi gapfa ndetse n'umuturage ntahabwe serivisi neza nk'uko umukuru w'igihugu abyifuza mukomeje gutega amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri radiyo ijwi ry'amerika turarebera hamwe ingingo y'imiyoborere ikirimo igitotsi mu rwanda kuri mikoro muracyumva eh wagira ubusa muri iki kiganiro ijwi ry'amerika yahaye ijambo abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda madamu victoire ingabire umuhoza ni perezida w'ishyaka darufa umurinzi ritaremerwa n'amategeko mu rwanda urakoze kugira ngo biba- byumvikane neza reka ntanga ishusho muri rusange ya ya kiriya kiganiro cyose igaragaza ko muri uru rwanda dufite ikibazo cy'imiyoborere icyo bita accountability perezida wa repubulika akunda kukigarukaho ko abantu babazwa inshingano iyo urebye raporo ya banki y'isi iyo bavuga ku bijyanye n'imiyoborere yo mu gihugu cyacu usanga bagaragaza ko ku miyoborere ikintu cyitwa kubazwa inshingano no guhabwa ijambo ku muturage uyoborwa mu bimukorerwa turi hasi dufite amanota make cyane iki kibazo rero giterwa n'iki giterwa n'uko tuba dufite ishyaka rimwe rikomeye ryitwa ngo ni moteri hakaba n'andi ayishamikiyeho nta demokarasi dufite mu gihugu cyacu abantu bashobora guhanganisha ibitekerezo abantu bavuga bati bari mu butegetsi bavuga bati nitutareba neza hari amashyaka atari mu butegetsi azaza dukureho kubera ko tutari gukora neza ariko kuba dufite ubutegetsi bw'ishyaka rimwe n'andi mashyaka ashamikiyeho basa n'abareba mu cyerekezo kimwe ko gupiganisha ibitekerezo byubaka igihugu ntabyo dufite ndetse iyo niyo unarebye nta n'ubwo binemerwa hano mu gihugu cyacu usanga ababitanga nkatwe tubitanga dufatwa nk'abanzi ugasanga nyine aricyo bifata ingaruka rero z'ibyo bintu kuba dufite abantu batemera ibitekerezo by'abandi ni izi ngizi nyine uzasanga aho gukorera bashyize imbere inyungu z'abo bayobora aho gusanga ikibashishikaje ni ugushimashima no gushimisha rya shyaka rifite imbaraga rya shyaka rivuga ngo ni iryo moteri aho rero niho uzasanga imiyoborere nyine ari mibi imeze kuriye nta nubwo ushobora no guhinduka kubera nyine hazamo ikibazo cya ruswa hazamo ikibazo cy'ikimenyane habazamo n'ikibazo cy'uko abantu baziranye ikene wabo n'ikintu bagira icyo bakora ariko perezida kagame arasa naho abatinyira bakababaza ngo ni gute mutavugana na gute ibintu bipfa mureba niba ari n'iryo shyaka uvuga riri ku butegetsi kuki bo ubwabo batavugana badatinyuka umwe ngo abwire mugenzi we ati kiriya ni kiri nk'uko perezida kagame abivuga
no reka nkubwire nyine igihe aho ubutegetsi bushingiye ari ugushimashima no gushimisha ishyaka riri ku butegetsi ba bantu bahari ntabwo bazajya hariya umwe ngo abwire reka nguhe urugero rworoshye cyane hari ikintu gisa icyo cyo kuvuga abantu badakorana kubera guhimana kubera nyine umwe ntabwo ari kureba ngo avuge ati ngewe icyo ndi gukorera ni inyungu z'igihugu ni igihugu ni abo nshinzwe warareba akavuga ati hariya hari ishyaka ngomba gushimisha ngomba ndibuge nyarukire rusororo mbabwire nturiya muntu ni umwanzi w'igihugu ndabizi avugana na ingabire ndabizi avugana n'ibigarasha biri hanze uwo muntu ugasanga icyo kintu nicyo ashyize imbere nuko icyo kintu cyitwa umwanzi w'igihugu kiri mu bintu cyangiza igihugu gituma adashobora no gukorana kuko umwe aravuga ati ntabwo we akorera igihugu arakora gusa kuvuga ati ngenda agatambika uriya muntu turibuka uriya bahoryo bafunze avuga ati nyakubahwa perezida wa repubulika nta mwanya wo gukora dufite twirirwa dusimbuka imitego twirirwa dutegana kugirirwa bategana imitego turi muri demokarasi ntabwo abantu bakurirwa bategana imitego buri wese yarangiza inshingano ze ariko kubera ko habamo rya jwi rya opozisiyo ryo kuvuga riti ibi ntabwo bigenda neza bigomba gukosorwa mukaba muzi muri ku butegetsi ntabwo mwakorwa mutegana imitego ahubwo mwarirwa muvuga muti nitudakosora neza ibintu andi mashyaka atari mu buyobozi uyu munsi ejo aziyamamaze afate ubutegetsi akore neza abaturage bayashime ariko kuko bazi ko urubuga bararwihariye bakumiriye n'abandi ntibashobora kujyamo bituma nyine haba icyo kibazo bo bakirirwa bategana imitego hagati yabo nta wundi uhari ntarende rwari ruzamuke iyo umuntu umubwiye ngo uriya muntu n'umwanzi w'igihugu ukajya muri minafeti muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga bikaba gutyo ukajya muri magere bikaba gutyo uriya muntu n'umwanzi w'igihugu gusa serivisi eshatu zinyuranye ziri ahantu hatandukanye abo bantu nabo bibukira lisite y'abo bita abanzi b'igihugu nabo hari uwo bafite icyo bapfa azamushyira kuri lisite y'umwanzi w'igihugu ibyo bintu bikaba uhererekana ugasanga umuntu araha serivisi kuwazi doko ibindi bigaragara ngo ntabwo dushobora kubaka u rwanda rugendera ku mategeko icyo kintu tukicyubakiyeho muri ubwo buryo ntabwo bizakunda ku bwanyu mu mboni y'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda umutegetsi wari wicaye hariya wabwirwaga ariya magambo perezida kagame yavugaga byumvikanaga ko anakomeye yagombye kuba yaratahanye iki ntacyo azatahana ari amagambo se n'ubwa mbere perezida kagame yavuze arabivuga abantu bamwe ndetse akanabirukana tukabibona kubera ko mu makosa bakoze bwacya bagahabwa indi myanya ntacyo batahana kuko bazi ko cya kinyimenyane gituma bahora bizungurukaho nuko uyu munsi wenda baramuhagarika igihe gito hanyuma ejo bazamwirumura bamushyira ahandi hanyuma bikore gutyo ntabwo bishobora guhinduka ntabwo bishobora guhinduka tudahamye tutubatse tukemera ko amahame ya demokarasi afata imizi hano mu gihugu cyacu ibintu by'ikene wabo na mu myangire n'ikimenyane bikavaho na ruswa ruswa mfite turuka kuri icyo kimenyane n'ikene wabo kuko iyo atari adafite umujenera hejuru umukingiye ikibaba cyangwa n'umuntu wo mu ishyaka umukingiye ikibaba azatanga ruswa bikomeye hanyuma dubayi yubake amazu asenyuke tubone hariya perezida wa repubulika arimo abivuga ariko ntabwo bizabuza ko buzacya tukongera tukabona n'ibindi byakozwe ku bwanyu byagombye kugenda bite ikigomba gukorwa ni uko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwagombye guha urubuga n'abantu batabona ibintu kimwe nabo tukubaka amahame ya demokarasi agafatiriza hano mu gihugu cyacu tugaharanira kubaka igihugu kigenda ku mategeko amategeko ahari akubahirizwa kandi akatureba twese abanyarwanda mu buryo bumwe hanyuma icyo gihe abanyarwanda nitureshya imbere y'amategeko nta muntu uzitwaza ngo uriya ni umwanzi w'igihugu nta muntu uzitwaza kuvuga ngo ngende minisitira wowe uranyunganiye ariko ntabwo ndi buguha amakuru ndibuye kumva nka kuriya perezida wa repubulika yabivugaga kuko buri wese azaba afite itegeko rimeze nk'imbago rimukingira dore ko ntawe uzapfa kukwirukana gusa ngo kubera ko wenda utashimishije ishyaka ahubwo azarevuga ati kubera ko njye nangije inshingano zanjye akakwereka ko arangije inshingano ze ariko uyu munsi umuntu arakubwira ati ariko wambwiye ko uriya ari umwanzi w'igihugu n'uriya nawe buriya ni umwanzi w'igihugu ni ukutabizi kuko ibintu bigapfa gutyo kuko ntabwo yubahirizwa amategeko ahubwo hagenda ku bintu bya munyagire bya ruswa by'ikimenyane n'ikene wabo ku musozo w'iki kiganiro nk'uko nari nabibasezeranije ijwi ry'amerika yababarije abasesenguzi mu bya politiki uko babona ingingo y'imiyoborere mu rwanda bwana joseph sebarenzi wahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko y'u rwanda asigaye aba ku mugabane wa amerika mu kiganiro na mugenzi wanjye timu ishimwe yabanje kumubwira uko yakiriye ubutumwa perezida kagame yageneye abandi bategetsi yanabonye muri rusange atariki ikiganiro kibi uretse na hari amagambo amwe n'amwe yagiye akoreshwa nka ririya jambo yavugaga ngo biramubaza kuba umwe mu banyarwanda ngira ngo icyo bigaragaza ni uko wenda hari iyo umuntu avuga disikuru cyangwa atayiteguye hari igihe ijambo rigatambuka nk'uko yabyifuzaga icyo yashaka kuvuga kirumvikana ariko wenda hari n'umukuru w'igihugu kuvuga ko bimubabaza kuba umunyarwanda ntabwo ari byiza wenda hari ahubwo yakababwira ati hari amafuti ya n'aya n'aya n'aya nimureke turebe uburyo twayakosora kugira ngo u rwanda rw'ejo ruzabe rutandukane n'urwanda rw'ubu ngubu ariko ubundi rero urebye muri rusange ibyo yagayaga abanyarwanda ngira ngo n'abandi bajya babivuga iyo baganira hagati yabo ibintu by'uko abanyarwanda usanga nubwo atari bose ariko hari abantu babeshya ugasanga barabeshyerana ugasanga barasebanya ugasanga bari muri bya bindi bya mbi muke ndamuke ugasanga ibyo bakoze hari igihe basondeka bagahakwa ugasanga baragenda bahakirizwa abandi ni ibintu by'amafuti ari nabyo nyine bigenda bikagusha ku bintu bitaba ahandi nka biriya byabaye mu rwanda nka jenoside yabaye nta handi bintu nka biriya biba ku bantu baturanye basangiye reba umubare w'impunzi z'abanyarwanda ziri hanze uko zingana ni ibintu by'amafuti bihari tekereza ko nk'abanyarwanda twagombye kumenya ko dufite intenge zitari nkeya kandi ko izo ntenge dukwiriye kuzishakira ibisubizo mwari muvuze ko gukoresha ijambo nka ririya wenda bitari bikwiriye ariko kandi byari na ngombwa umuntu yakumva icyo yashatse kuvuga ariko se mwebwe mwabyakiriye gute umva ntabwo nabitinzeho ngewe ahubwo ikintu natinzeho muri rusange nyine ni iryo jambo wenda yakoresha atagombye gukoresha wenda hari nk'umukuru w'igihugu umuturage usanzwe ashobora kuvuga ibintu nka biriya ariko nk'umukuru w'igihugu yagombye gutanga icyizere ku banyarwanda kubabwira ko nubwo hari ibibazo bikomeye ibi niba ariko twabibonera ibisubizo naho ngaho ahandi ariko ngira ngo muri rusange nta nubwo ari ikintu gishyashya nabonye ahubwo mu biganiro nka biriya hari ukuntu hakunze kuvugicukwe kose nyine cyane cyane ariko icyo ntakunda ni kuriya ushobora guhagurutsa umuyobozi uyu n'uyu akasa naho amugaraguje agati ku karubanda nkibaza mbese umugabo nk'uriya bagaraguje agati ku karubanda kuri televiziyo umugore we uri gukurikira ikiganiro abana be bari gukurikira ikiganiro abakozi be muri minisiteri bakurikirana iki kiganiro buriya barabyakira batese bazongera bamwubahe ugasanga ni ikibazo cyangwa se ukabona nk'umudamu nk'uriya baramuhagurukije yego hari ibintu nyine bitagenze neza ariko baramuhagurukije basa naho bamugaraguje agati ese ubwo umugabo w'ahari koko yumva amerewe atese abana babikurikira kuri televiziyo babyakira ku buryo usanga ibintu nka biriya wenda hari byagombye kuba ariko bitari kuri televiziyo bitari ku karubanda kuko abakozi iyo umukorana urabubaha ubaha icyubahiro bakwiye ukababwiza ukuri ukabacyamura nyine ku mafuti bakora ariko ntibashyirwe ku karubanda tekereza ko ni imitegekere ni nk'ibyo wakwita leadership style ya kagame uburyo ayobora nibyo bimubereye wenda ni nabyo bituma hari igihe atagomba akagezeho ariko ngewe ku bwanjye ku bindeba gutaranga abayobozi ku karubanda numva ngewe ku bwanjye bimbangamiye ashoboye kubirindura byaba ari byiza noneho nacyo yari twavugaga nyine cyo kutavuga ngo biramubabaza kuba ari umwe mu banyarwanda numva ko ubutaha yareba uburyo abigira kunda ariko ntabwo ntayo magambo nkariya ariko ibyo ntibikuraho ko abanyarwanda dufite intege zikabije kubeshya kubeshyira abandi gusebanya gusondeka ntukore ibintu ugomba kubikora ugakorera ku jisho aho kugira ngo ukore ubikuye ku mutimanama wawe ko ibyo ugomba gukora ugomba kubikora kandi ukabikora neza kandi ukabikora mu gihe ibyo ni ibintu tugomba kumenya tukamenya izo nenge tukareba n'ukuntu twazikuraho hari n'ibindi bintu byo kugenda ku cyene wabo ugasanga mwene wanyu niba yakoze amafuti uramuhishira nyamara kandi ayo mafuti afite ingaruka ku nyungu rusange z'abanyarwanda ibyo ni amakosa no kutavuga ukuri ngo uvuge ibintu niba ubyanze ngo uvuge uti ndabyanze niba ubikunze ngo ndabikunze aho ugasanga ushaka kuvuga amagambo anezeza ubwira uzarebe niba ubwira perezida wa repubulika ntabwo ashobora gutinyuka icyo avuga uzarebe abanyarwanda ntabwo ashobora gutinyuka nko kwigaragambya iyo bitababereye kubera ubwoba n'iki cyose ahubwo bakaba bakwemera bakabeshyira abandi bakavuga ibyo batemera kuko abanyarwanda bazi ubwenge ariko bazi ubwenge hari igihe babukoresha mu bintu by'amafuti y'ubucakura bigayitse ibyo rero numva ko ari ibintu kuko bikwiye gukosorwa perezida kagame mu ijambo rye yatinze cyane ku bayobozi badakorera hamwe ngo buzuze inshingano mu nyungu za rubanda ku bwanyu musanga uko kutavugana kudashyira hamwe bishingiye ku ntabwo nzi mu rwanda impamvu nyine batabikora ubundi abantu bakora muri minisiteri imwe minisitire na minisitire wundi umwungirije n'abayobozi bandi bagombye kujya hamwe bakaganira ku bibazo byose bagapanga ibyo bagomba gukora byose bakabishyirira hamwe kuba rero batakorera hamwe harimo ikintu cyo gupiganwa ko gushaka ko undi mugenzi wawe mukorana bigaragara ko ari umunyamafuti wenda ejo ukamusimbura ukajya mukajya kuregana n'utuntu nk'utwo ariko nabyo biva no mu buyobozi kuko uzarebe hari igihe bashyiraho abayobozi batumvikana kugira ngo bazajye batanga amakuru atandukanye aho kugira ngo bashyire hamwe bapingane ni ukuba rero ugomba gukosorwa kuri urwego rw'ubuyobozi ugashyiraho abantu wumva koko bashobora gushyira hamwe ugashyiraho minisitire ukamuha n'abantu ubona yisangamo wenda yagize n'uruhare rwo guhitamo nk'umuminisitiri umwungirije cyangwa se niba atari minisitiri umwungirije ariko byibura nk'abayobozi banyu sekreteri generali na sekreteri generali sekreteri executive n'abayobozi banyu ku nzego zo hasi akaba yagize uruhare rwo kubashaka akagira n'uruhare rwo kuba yavuga ati abantu ntibakwiye bakwiye kuvaho ariko niba abantu mukorana utabafiteho ijambo biranumvikana ko abo bantu bari no hasi haba hari igihe batazishimira cyangwa ngo bagire entuziyasme kugira ngo bungurane ibitekerezo mukorere hamwe murebeye iri jambo mu mboni ya politike rivuze iki rishobora kuzana izihe mpinduka muri politiki y'igihugu nta mpinduka mbona zindi kubera iri jambo ry'ejo bundi yagize ariko ntekereza ko kuzana abayobozi bose bo mu nzego zo hasi bakicarana na minisitiri w'intebe bakicarana na minisitiri wakuriye bakicarana na perezida wa repubulika bakungurana ibitekerezo kuko ntekereza ko wenda hari bagize igihe cyo kwicara bakungurana ibitekerezo ntabwo nakurikiye ibyo bakoze byose ariko puransipe yo kuvuga ngo abayobozi bo mu nzego zo hasi bahura n'abayobozi bo hejuru baganira ibibazo biriho baganira ibyo bagezeho noneho banagire plan bagire bapange ibigomba gukorwa kugira ngo bateze abaturage imbere nkumva ko ari igitekerezo cyiza inshuti bakunzi bacu kuri radiyo ijwi rya amerika ikiganiro dusangira ijambo twari twabateguriye tugisoreje aha nshimiye buri wese ku musanzu we yagize mu kiganiro ndetse na timu ishimwe twafatanyije kukibagezaho abadukurikiye namwe mudahwema kudukurikira ndabashimiye mukomeze kunogerwa na gahunda zacu mwari na eho bagira ubusa naho utaha turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose